ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mu burundi turi kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu rwanda turavugira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mwiriwe neza se muri kumwe na thomas kamirindi mu kanya ni ikiganiro muri isanga turaganira ku cyegeranyo cya leta zunze ubumwe za amerika ku burenganzira bwa muntu by'umwihariko mu rwanda honyine gusa ni mu kanya nyuma y'amakuru avunaguye aya makuru avunaguye tugezweho na oriyani itange ishaka turi hano turi kumwe hano muri studio oriyani wiriwe neza biriwe neza thomas ndabaramukije namwe mwese muduteze amatwi amakuru ku burundi ibiziga by'abantu babiri byatowe mu gatondo ko kuri uno wa kane ku rubibe rw'uburundi na kongo ahitwa vugizo muri zone gatumba ya komine mutimbuzi mu ntara ya bujumbura turi kumwe na mugenzi wacu evariste nziko banyanka aducire ku mayange kuri iyi nkuru evariste uratwumva
ndabumva neza oriyani ubu ducira ku mayange ga evariste ibyo biziga byatowe byari iby'abandi byagenze gute
ibyo biziga bibiri byatowe n'iby'abagabo babiri basanzwe bavuka ngaho honye ku mutumba wa vugizo ni muri komine mutimbuzi muri zone ya gatumba mu ntara ya bujumbura ibyo biziga rero ni iby'abagabo babiri kuri batatu musitanteri wa komine mutimbuzi damiyano barindambi yabwijwe rya amerika yuko bari bashoye amashu hakurya muri kiriba ondesi muri kongo kuri uyu wa gatatu ariko rero uno munsi mu gitondo rero ngo bakaba basanze ibyo biziga by'abo bagabo babiri kuri batatu bari bagiye muri kongo biri ku butaka bw'uburundi ngaho mu gace ka warubondo mu gace ku mutumba vugizo wa zone gatumba nk'uko rero bivugwa na musitanteri wa komine mutimuzi yemeza ko abo bagabo babiri bagandaguwe n'impungu biba bitwaje ibirwanisho ngo ukorera ngaho mu buseruko bwa kongo
evariste nzi ko banyanka uzi kudukurikiranira hafi iyi nkuru duhe mu buryo burambuye mu kanya kari imbere uzoba ukoze cyane ahandi naho ahandi naho abanyeshuri batanu bo muri kaminuza y'u Burundi n'ishuri ens ns bahagaritswe n'igipolisi kuri uyu wa kane mu gitondo bose uko bari batanu bari mu baserukira abandi abo banyeshuri bahagaritswe mu gihe bari bahejeje kumvirizwa n'ubucamanza bagenzi babo basaba ko bo bamenyesha aho bafungiwe kandi bakanarekugwa kuko kuba boba bazira ubusa bamwe mu banyeshuri bibaza ko intandaro y'ifatwa ry'abo banyeshuri ari ingingo nshasha yo gutanga agafashanyo borse k'ideni abanyeshuri bamaze iminsi biyamiriza reka twumve amajwi ya bamwe mu banyeshuri kuri iki kibazo turatangazwa yuko babasha gufatwa n'igipolisi mu gihe ubutungane aribwo bwari bwabatumye ko ahubwo twari tuzi yuko bumvirizwa n'ubutungane bakarekugwa canke icyaha kibagiriye bagafatwa nta wanse yuko nuko tutazi icoba catumye bafatwa ariko rero kuba bari batumwe ko n'ubutungane hama bakaca bafatwa n'igipolisi navyo n'ibintu bitangaje ari naco gituma n'ubu dufise amakenga yaho bari aho bajanwe n'umutekano wabo ko wifashe muri kano kanya icyo dusaba muri uno mwanya ni uko aho bari hose umutekano wabo na cyane cyane ku magara yabo byokubahirizwa hama icya kabiri ni uko borekugwa kumbure nakwe tukamenya icyo icyo bari bafatiwe hama ibikwirika bigakurikira mu nyuma amakenga y'iwacu ni uko abo basanzwe barongoye abandi banyeshuri tutazi iyo baba baroye icya kabiri umutekano wabo ntitwaba tuzi ingene wowe umeze ubu icyo twosaba rero twosaba yuko botubwira na cyane cyane nk'uko umutahe bari babuhawe n'ujejwe ibya sekirite muri kaminuza y'u Burundi yuko iyo tubwira aho boba bari ubu n'uko umutekano wabo woba wubahirijwe cya gatatu nacyo ni uko barekugwa bakidegembya no kumenya n'icyo baba barengukiye kuko bari muri bamwe baserukira abanyeshuri ntitwumva rero icyatumye batora bamwe kuko ni batatu mu barenga cumi baserukira abandi banyeshuri ayo rero yari amakenga ya bamwe mu banyeshuri yerekeye iryo fatwa rya bagenzi babo babaserukira iyi nkuru turabashikiriza mu buryo burambuye nayo nyine mu kanya kari imbere mwakoze bari kumwe nawe yanitanga ishaka mugire ibihe byiza mu kiganiro muri isanga
ijwi ry'amerika oriyane na bagenzi bacu murakoze murisanga hashize ibyumweru bibiri minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya leta zunze ubumwe za amerika itangaje nk'uko isanzwe ibikora buri mwaka icyegeranyo ku burenganzira bw'ikiremwamuntu kuri buri gihugu ku isi ku birebana n'u rwanda by'umwihariko iki cyegeranyo kivuga ko abantu bazimira ko hari iyicarubozo torture gufatwa no gufungwa mu buryo butubahiriza amategeko ndetse ku ruhare ndetse no ku ruhare rw'inzego z'umutekano muri ibyo bikorwa iki cyegeranyo cy'amerika gitangira kivuga ko ibibazo bikomeye kurusha ibindi mu rwego rw'uburenganzira bwa muntu mu rwanda ari itotezwa gutabwa muri yombi no guhonyora abanyapolitiki batavuga rumwe na leta abaharanira uburenganzira bwa muntu n'abandi bantu bose abafite ubutegetsi bikanga gushaka kububambura mu yandi magambo abafite ubutegetsi bakora uko bashoboye kose kugira ngo babugumeho icyegeranyo kivuga kandi ko muri ibi byose inzego z'umutekano zibifitemo uruhare zititaye ku mategeko umusesenguzi senga emmanuel yasomye iki cyegeranyo senga emmanuel atuye ino muri leta zunze ubumwe za amerika niwe twatumiye kugira ngo adufashe kumva ibiri muri iki cyegeranyo emmanuel we uraho urakomeye yego ndakumva neza uraho neza ngaho turaho namwe aho ngaho muri washingitoni turakomeye rwose usibye imbeho ariko irimo iragenda ishira nimwihangane natwe nikomereze ariko ni gatoya ye nuko rero senga emmanuel uri umuntu w'umushakashatsi ukora ibintu byo gusobanura ubitekerezaho cyane hanyuma iki cyegeranyo warakibonye uragisoma kandi wakibonye hashize iminsi ntabwo wagisomye bigutunguye ibi bintu minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya leta zunze ubumwe za amerika ivuga byo ku by'abantu bazimira mu rwanda by'iyicarubozo byo guhonyora uburenganzira bw'abanyapolitiki ibivuga ibihereye he hari ingero zihari nka rumwe cyangwa ebyiri
urakoze rwanda tomasi kamirindi ndagira ngo kandi mbanze gushimira kuba wantumiye muri iki kiganiro kugira ngo dusesengure mu by'ukuri iyi ni urugero rwiza kuko ibibazo biriho byose burya birangizwa n'ibiganiro uzareba hariya hose aba intambara intambara habamo amasasu abantu bakarasana bakagira gute ariko ntabwo amasasu ajya arangiza ibibazo biragenda bigatinda bigakubukana ariko bikazarangizwa n'ibiganiro n'ibiganiro tukora nk'ibi ngibi turimo kuganira ahangaha ku byerekeye isesengura ry'icyegeranyo cyakozwe na minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya amerika ku rwanda nabyo n'indi ntambwe igana ibisubizo kimwe mu bisubizo kuko iyo abantu baganiye ku kibazo bakibona n'ibisubizo buriya niko genda byumva bwa na tomasi kamirindi mbere rero kuba niyo naguha ingero biriya ku itotezwa ku iyicwa rubozo kubura urubuga rwa politike nagira ngo wenda mvuge muri make icyo umuntu yumva iyo bavuze icyegeranyo cyakozwe na minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya amerika ahangaha mu by'ukuri mu rwanda cyangwa se ku rwanda hakozwe ibyegeranyo byinshi bituruka mu masosiyete akurikirana uburenganzira bw'ikiremwamuntu yewe na kera za riporodoro zatangaga ibyegeranyo i burundi harimo icyitwa iteka gitanga ibyegeranyo cyangwa burundu cyangwa mu karere hari imiryango myinshi itanga ibyegeranyo ku byerekeye itotezwa rya kiremwamuntu na komisiyo y'uburenganzira bwa muntu komisiyo y'igihugu y'u rwanda nayo ijya isohora ibyegeranyo
urabyumva rero hari ibintu byinshi bivuga ku burenganzira bwa kiremwamuntu mu gihugu iki n'iki ariko bigira ibisobanuro binyuranye iyo bikozwe na minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya amerika aha nakwibutsa ko na kiriya navuga kiriya iyo sinzi niba navuga sosiyete ya human rights watch muzi ko nayo ikunda gukora ibyegeranyo cyane cyane ndetse bikazengereza na za leta ariko usanga uburemere bw'icyegeranyo ikoze ntabwo bugereranya n'ubw'icyegeranyo gikozwe na minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya amerika ariko rero hari umuntu witwa gatete eugene yego arabanza akavuga ati ibyo amerika ivuga ni ukubeshya ati mu rwanda ni amahoro gusa gusa ariko icyo ashaka kuvuga ni ahangaha avuga ati usa yigize umupolisi w'isi usa ese ko ari igihugu nk'ibindi gifite uburenganzira gifite ubusugire nk'ibindi byose ku isi bungana u rwanda rufite ubusugire bungana n'ubwa amerika kuki amerika uvuze ngo icyegeranyo cyayo kiba gifite uburemere kurusha ibindi byegeranyo kubera iki se
impamvu ndazi guha bwatuma tukamurindi ye noneho reka ubwo uzi ko uzimpa reka tubanzirize kuri izi ngero twahereyeho hanyuma tuze kugera kuri aka kantu
yego mu byerekeye yenda byavuzwe mu byerekeye itotezwa ibyo ni ikintu dusanga hariya rwose mu rwanda itotezwa rirahari cyane ndetse urebye ingingo zo ntabwo umuntu yazirangiza kuko usanga nk'abanyapolitike batavuga rumwe batavuga rumwe na leta yo muri kino gihe usanga abayoboke bakurikira baratotezwa ingero zifatika ni nk'abayoboke ba fda inkingi bari mu rwanda abayoboke nubwo batigaragaza ariko bakeka ko ari aba rnc bari mu rwanda aba bose baratotezwa usanga rero ari ikintu leta iriho yashyizeho ikintu cy'ikangisho kugira ngo ibuze abantu kuba basanga yenda andi mashyaka baba bagiye mu bundi buryo bwa asosiyasiyo bwo kwishyira hamwe basa nk'aho bazayibangamira hari ingero nyinshi cyane ntabwo yenda umuntu yajya mu gutanga amazina numva atari ngombwa kuko ibyo byose tugiye nko muri efuperi inkingi amazina arahari iyo ureba nk'uriya mudamu bavuga iragena na bando iragena irimine na gasengayire ni abantu bafunzwe baratotezwa babuzwa uburenganzira ibyo ni ikintu abanyarwanda bose bazi nta muntu utazi ko iyo kayabayeho abandi barimo wirukanka abantu b'abisilamu ubu ngubu barimo gutotezwa no mu rubanza ubu bari mu rubanza nubwo rufite ingorane cyane hari abisilamu mirongo ine na gatanu bavuga ko bari mu gice cy'iterabwoba abo bantu ukibaza uti ni ikihe kintu cyatumye bemezwa ko bari mu gice cy'iterabwoba mu by'ukuri batarashaka ko n'urubanza rwabo ngo rubonere rwo hanze bavuga ngo ni rufite ibintu rwakurura birenze ariko iyo wasuzuma bareba ugasanga ni uburyo leta yifashisha bworoshye bwo kugira ngo icecekeshe aba bantu abantu iyo bacecekeshe rero ibirimo kubatoteza bafungirwa ahantu hatazwi bavuga hariya mu ikami mu kigo cya gisirikare cy'ikami birazwi ko ari aho abantu bakunda gutoterezwa ari ahantu bicirwa urubozo abagize imana bakavayo babitanga nk'ubuhamya iki ni ikintu rwose abantu b'abanyarwanda bazwi abantu bakurikira uburenganzira bw'ikiremwamuntu bose bamenyereye ye noneho rero tugaruke kuri aka kantu k'uburemere bw'icyegeranyo gikorwa na amerika kandi ari igihugu gifite ubusugire gifite ubwigenge nk'u rwanda kimwe rwose nibyo rwose igihugu amerika leta zunze ubumwe za amerika n'u rwanda bifite ijwi rimwe iyo bitora mu rwego rw'umuryango mpuzamahanga muri loni ibyo birumvikana bisa nk'aho ari ibihugu biri ku murongo umwe kimwe gifite ijwi rimwe ikindi kikagira ijwi rimwe ariko iyo urebye igikenera ikindi cyane ahangaha ntawe kwibeshya ngo avuge ko u rwanda atari rwo rukenera amerika muribuka muri muri aya mateka yacu ya vuba guhera muri za mirongo cyenda mu intambara ya efuperi itangira kugera muri mirongo icyenda na kane hazamo jenoside na nyuma yaho noneho hajyaho ubutegetsi bwa efuperi buriya butegetsi bwa efuperi bwakeneye cyane bwakeneye cyane inkunga ya leta zunze ubumwe za amerika iyi nkunga rero igihugu gikenera kuri leta zunze ubumwe za amerika ntabwo ipfa gutangwa gutya itangwa bamaze kugenzura niba icyo gihugu hari ukuntu kigenda kizamura kuko ubundi kenshi na kenshi usanga biriya bihugu byacu byo muri afurika ibihugu byo muri za aziya usanga uburenganzira bw'ikiremwamuntu baba babangamiwe hafi buri gihe ariko noneho bagategereza ko bagenda babworoshya bazamuka bazamuka bityo n'inkunga ikagenda ikurikira nicyo ituma usanga rero leta zunze ubumwe za amerika zikize zikomeye zishaka zishobora gutanga inkunga zishobora gusaba ko igihugu kisaba kugira ngo kihabwe hari ibintu gikora muri urwo rwego rw'uburenganzira bw'ikiremwamuntu radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri isanga turimo turaganira n'umusesenguzi emmanuel senga aba hano muri leta zunze ubumwe za amerika yasomye icyegeranyo cya minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya leta zunze ubumwe za amerika ku burenganzira bwa muntu mu rwanda kuri telefone dufite ntihabose ntihabose we
yego mwiriwe wiriwe neza akabazo kawe
Eh, njye mfite utubazo tubiri mbaza nyakubahwa mutumirwa Mm, ariko kandi ni ni igitekerezo n'ukuntu mbona amerika mu by'ukuri reka mba ari nabyo mperaho amerika hari ubutegetsi bwinshi bujyaho muri afurika no mu bindi bihugu byo ku isi hari ibigizemo uruhare kugira ngo ubwo butegetsi bujyeho mm, Ah, hanyuma rero rimwe na rimwe abategetsi bajya mu mu buyobozi nk'uko bakoranye na ba mpatsi ibihugu bakunda kudaha agaciro abaturage kuko nyine abaturage si bo baba babashyizeho babica babakiza mhm, ikintu rero gitangaza ni ukumva amerika ikora ibyegeranyo ku bihugu none se yo uruhare rwayo mu- mu bintu bibera ku isi iba ya- yabishyizemo niba ifashe nk'igihugu ikagiha umuyobozi ibizi neza ko ariwo ariyo i- i- igihaye uwo muyobozi ata- atari abaturage babigizemo uruhare kugira ngo ba- ba- ba- bashyire uwo muyobozi akaza agakandamiza rubanda mu bihugu uh, runaka babashyizeho kuki bo batagira gutya ngo bavuge bati ibi byegeranyo ubwo tubikoze turabibonye reka ba bantu twahereje bari abaturage tuba- tubabakize ba- ba- babahe amahoro icyo ni uko ngewe mbibona hari aba- aba- abakuru b'ibihugu benshi bagiye bashyirwaho na amerika ubwo udaha agaciro nyine abaturage bakabahera kuba bakandamiza kandi nawe urabyumva iyo abantu batakwibona bateretswe aho ngaho ntabwo waha agaciro abanyagihugu ye baza rero akabazo kawe Eh, Mm, akabazo kamwe mm, ndamubaza kuba i- kuba ibyo ibisohora ni kimwe ese hari inkurikizi zindi ziba yasohoye ibyegeranyo nk'ibyo Eh, kuko ntibibisohora kandi aravuze ati amerika ni igihugu gikomeye cyane ku isi iyo cyasohoye ibyegeranyo nk'ibyo hari ingaruka zigera ku bantu basohoyeho izi- izo raporo mbi icyo ako ni akabazo kamwe ye urakoze ntihabose kugira nawe akarengane eh, cyangwa se ingero zimwe muri ibyo ngibyo we abona mu rwanda bihari murakoze ye reka ahita agusubiza ntihabose urakoze
yego murakoze turakoze turakoze guharanira bose ikibazo cya kirumvikana koko iyo urebye uruhare amerika igira gushyira abo- ku ba- ku butegetsi abate- abategetsi bo muri afurika eh, wibaza niba hari ikintu iba igambiriye kugira ngo wenda igirire akamaro abaturage ahangaha twumvikane ko amerika ni igihugu igihugu burya kibana n'ibindi ariko gishaka n'inyungu zacyo birumvikana hari igihe amerika ishobora gufasha umutegetsi runaka kujya ku butegetsi iteganya ko izamukoresha akayigeza ku bintu byerekeye nka nk'ubukungu Eh, urugero utabikuye ni nk'ahariya mu rwanda Eh, iyo ureba ibyabaye ukabona yenda ukuntu ba- eh, bafashije ari uganda ari u rwanda bagashyiraho bariya abategetsi ba ba kaguta museveni na ba kagame biriya byakozwe kugira ngo babahe mu by'ukuri inzira ba- abanyamerika bagiye muri kongo uzi ko kera eh, kongo yari nka- nk'akarima k'ububirigi niho na- mbese bavuga igifaransa abanyamerika batari barimo cyane biriya rero ni ukubera inyungu utesi iyo babashyizeho eh, bagera aho bagasubira inyuma bakita no ku baturage Bon, aha ngaha twumvikana nanone umutegetsi bashyizeho ntabwo baba bashaka ko buri gihe yitwara eh, nk'umu- nk'umugome w'umwicanyi baba bizeye ko yenda ashobora kujyaho agakoresha ubwenge afite akaba yayobora neza iyo bitabaye rero iyo biramutse bitabaye ngo ayobore neza icyo gihe nabo barakurikira niba usanga bohezaho nk'izi nk'aba bashakashatsi bajya kureba uko uburenganzira bw'ikiremwamuntu bwitwara aha ngaha nagira ngo urugero rworoshye rwo ku rwanda ho ejo bundi mwigeze kumva ko eh, muri kongere y'amerika eh, bigeze hageze kuba abagabo babiri b'abanyarwanda eh, uwitwa higiro majoro higiro hanyuma na, na dr david himbara bariya bagabo bagiye barabumva batanga ibintu byose bazi byo mu rwanda abari bari muri iyo nama abantu b'abakongeresite bari muri iyo nama abakongeresimani bari muri iyo nama batangazwa no kumva ko ibintu nk'ibyo biba bikaba mu gihugu baha imfashanyo none abangaba rero bagaruka bagatereka iriya minisiteri y'ububanyi n'amahanga mwumve ko ahangaha ndagira ngo mwumvikanishe ko biriya byo gutandukanya inzego z'ubuyobozi muri ibi bihugu birakora kuko iwacu babivuga mu magambo bariya barongera bagategeka iya minisiteri y'ububanyi n'amahanga kugira ngo noneho igende icukumbure isuzume ikurikirane irebe ko ibyo abo bagabo bavuze koko ari byo ibyo rwose barabikoze bavuga ati mwebwe nta kuntu mwashobora kuba mwemera ko dufasha kiriya gihugu tukagigurira imbunda tukagira amasazu tukagifasha mu bintu byose ariko cyarangiza kigafata za mbunda kikazerekeza ku baturage bacu ibyo bintu rero byarabaye ndagira ngo rero mbwire muvandimwe ubajije icyo kibazo ko birumvikana ko biruhije kugira ngo amerika iyobore isi yose yumva buri kibazo kiri muri buri gihugu ariko igerageza cyane cyane kuri uru rwego urwego rw'uburenganzira bw'ikiremwamuntu ni urwego ishyiraho ingufu kuko ni ikintu mu by'ukuri kigize navuga ireme rya amerika ubwayo bituma rero ibyo itekereza ibyo itekereza birimo iwayo ishaka kuba no mu bindi bihugu radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda dufite na mupenzi kuri telefone mupenzi we
karame karame ni wowe mupenzi simewo wanditse uta abanyamerika ubabambariza niba iyo bavuga uburenganzira bwa muntu baba bazi ibyo ari byo
ninjye ninjye rwose banze gushimishwa no kuba mvugiye ku ishuri rya amerika yego
iyo mbona ubusesenguzi abanyamerika bakora njyewe bintera ikibazo turafata ingero ingero irake bayireze ibyaha byinshi cyane kugira ngo babone uburyo bayitera irake bayihinduye umuyonga kugeza iyi saha nta mutekano na muke uhari reba muri reba kwa kadafi ibintu bakoze kwa kadafi ni neto yabikoze ntabwo ari amerika neto cyangwa otan barimo yego kandi iyo bashaka iriya ntambara ntabwo yari kuba ikindi reba ibintu biri kuba biri kubera muri siriya abana birirwa bapfa buri munsi abasaza abakecuru amerika ntibireba
Mhm.
hano hano iwacu mu rwanda ubu turi saa kumi saa kumi na makumyabiri aho ngaho yego abaturage baragenda imodoka ziragenda akitivite nta kibazo uwo musaza uri gutanga ikiganiro aho ngaho ni umunyapolitiki oya ari mu rwego Mu rw'umusesenguzi ahangaha ni ukuvuga ibiri muri- muri mu cyegeranyo
Eh, nta kibazo nta- nanjye bo ndi umuturage usanzwe yego kandi uwo mus- uwo musaza ashobore kuba avuga ibintu biriho pe nkanjye ntazi nk'umuturage Mhm.
ariko nkareba nkibaza kuki tuvuge nka majoro higiro cyangwa jenerali kayumba nyamwasa wumva ikintu bashyize imbere ari uko abaturage bakwanga kagame wumva ahantu hanini aricyo kintu bavuga nkibaza abaturage nitwanga kagame ikintu kizakurikiraho ni intambara njyewe nabayeho mu ntambara igihe cy'intambara y'abacengezi Mm.
rwose abaturage reka reka mbivuge byabayeho abaturage b'abahutu abacengezi babagiriye inama ko bagomba kwanga umututsi bakanga inkotanyi iyo ziva zikagera abaturage babajya inyuma inkotanyi zirirwaga zikoresha inama zibasaba ko bagomba kwitandukanya n'abacengezi abaturage baranze igihe kiragera ibyo bintu muzabibaze kayumba niba ari umugaba w'ingabo icyo gihe uzi abaturage bapfuye ukuntu bangana
oya ntabwo Benshi mbazi cyane.
ariko bi- hari ibyegeranyo bindi nubwo ntabisomye ku buryo bwimbitse ariko hari ibyegeranyo komeza ariko uhina amagambo Eh, birahari Eh, birahari kandi wowe u- ushobore kuba ubizi kundusha kuko uri umunyamakuru wa kera icyo gihe nari umwana ariko narabirebaga n'amaso ye hina amagambo ntibaza ntibaza ntese nitwanga kagame amaherezo bazaturasa reka mbivuge ntyo
ye no- inyungu aba bagabo babifitemo ni iyihe ese abanyamerika batagize uruhare mu guhagarika jenoside mu rwanda ese izi mbabazi badufitiye ni izihe ngewe nicyo kibazo nabaza uwo musaza atumara impungenge nk'abaturage yego mupenzi urakoze I- senga ahangaha Ndakumva.
hari hari akantu nifuza ko wasobanura neza kuki abanyarwanda bavuga ngo amerika ntabwo y- ngo yaretse abanyarwanda barapfa barashira kandi wavuze yuko amerika yafashije fpr inkotanyi kandi fpr inkotanyi ikavuga ko yahagaritse jenoside ubwo se amerika ntabwo ya- ntabwo yagize uruhare mu guhagarika jenoside
abakoze kamwe kuri icyo kibazo Eh, iki ni ikintu gikomeye ni ni ihurizo rikomeye koko Eh, mwibuke ko iriya ntambara yabaye mu gihe cya perezida clinton Eh, perezida clinton eh, hari inama zabaye ibyo ntabwo ari ibanga bagenzura babara uko iki intambara yatwara abantu bashobora kuyigwamo kuko iyo ntambara yarateguwe fpr kugira ngo itere yarateguwe Eh, babifatanya na museveni wo muri uganda babarabara bakora imibare bareba abantu ba- bazagwamo ariko bateganya ko ari abantu bakeya cyane mbese intambara bayihaye eh, icyo nakwita fever bayihaye uruhushya rwo gutangira intambara iratangizwa Eh, noneho icyaje gu- gu- gukomera kumva no gutangaza ni uko imibare bari bakoze abantu bapfa yaje kurenga cyane kubera ko ba- ntabwo bagomba kuba bari bazi uko byagenda mu rwanda hajemo kiriya kibazo cy'amoko icyo kintu rero cyarabacitse bate- batekereza ko ari intambara izihuta hanyuma ikica abantu bakeya ariko noneho bakavanaho ubutegetsi na amerika nk'uko nabivuze kare ikagira ubu- u- icyambu yambukiramo ijya muri congo ibyo rero ni ukuvuga ngo ba amerika n'uburenganzira mu- bw'u- bw'umuntu ntabwo ko ibihugu bigira ikintu cyerekeye inyungu amerika yarebaga amabuye y'agaciro ya kongo eh, kwambukira ku rwanda bavuze ko hazapfa bakeya mbese babihaye agaciro gatoya cyane ku buryo bumvaga atari ikibazo gikomeye cyane aha yenda ikintu umuntu yavuga asoza kuri iyo ngingo ni uko uko byagenze kose ni icyaha cyabaye kubona umuntu atekereza ko abantu bake- hazapfa abantu bakeya ubwabyo byonyine ni ikibazo ki- gikomeye cyane nkaba ntekereza ko rero ugiye ku- uko mbyumva numva ko eh, ikibazo eh, cyagaruka cyane cyane ku babiteguye muri icyo gihe u- turibuka nyine perezida bill clinton eh, yenda buriya amateka azagira igihe abimubariza ariko mu by'ukuri sintekereza ko cyari igitekerezo cy'abanyamerika bose ni igitekerezo cyenda cy'ubutegetsi bw'icyo gihe n'abantu bakeya ariko ibyabaye byarabaye ndumva rero sinjya mu bintu byinshi bwa na thomas kamiri ndumva aho ngaho nta mini aho ngaho urakoze cyane hanyuma duhamagare mbere y'uko duhamagara Stanislas mupenzi simeo ibyo yari yanditseho amaze no kwivugira mu kanya hari uwitwa aimable ndikumagenge wamushubije kuri facebook ya radiyo ijwi ry'amerika ati reka kubeshya ni uko nyine reyalite itaragera ahabona reyalite bivuga ukuri noneho duhamagare Stanislas Stanislas we
wi akabazo kawe
Mm, nagira ngo ngushimire wowe kamindi thomas nshimira na radiyo ijwi rya amerika ritugezaho ibiganiro byiza yego nawe urakoze Mm, nubwo ni stanislas nyine ndi i kigali mu rwanda mu karere ka rulindo umurenge wa burega Mm,
ngewe ikibazo nagira ngo manze mbaze umutumirwa kandi namushimira mhm.
nagira ngo mubaze nti ko avuga ngo mu rwanda hari ihohoterwa rya kiremwamuntu nkatwe tu- tu- turi mu gihugu cyacu cy'u rwanda ko tubona ari amahoro kandi hari n'abantu bo mu bihugu byo hanze bari mu rwanda nabo bashobora kuba babivuga ibyo abikura hehe murakoze Stanislas we ndumva akabazo Mm.
kawe gafite igisubizo cyoroshye ntabwo ari we ubivuga biravugwa na minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya leta zunze ubumwe za amerika yabikozeho icyegeranyo ivuga nyine uko ibintu bigenda ariko rero nyine uyu mutumirwa we yarabisomye kuko ni ikintu cy'igitabo kinini kivuga ibintu byinshi cyane nuko rero nyine niwe watwemereye gufatanya n'abanyarwanda n'abarundi ndetse n'abumva ikinyarwanda n'ikirundi kumenya ibiri muri icyo cyegeranyo raporo ntabwo yari ari we ubivuga Eh, ye ariko ahari nawe aragira icyo akwibwira ntabwo muvugira urakoze
sawa murakoze ijwi rya amerika turabakunda cyane nuko natwe turabakunda pe senga we ndakumva wamubwira icyo uyu Stanislas se?
ya stanislas ndabanza musuhuze mushimire icyo kibazo cye Uh, aravuga ati twebwe ntacyo tubona iyo hohoterwa muvuga ntari hari Bo, bi- ibi ntabwo ndumva ntakwemera nabo kuko nubwo turi muri icyo gihugu dufite abavandimwe abavandimwe turavugana ejo bundi muribuka bafatiye umugore witwa violette w'amahoro ibintu byarabusakunzwe bavuga ati azize ko yenda umugabo wari uwo muri rnc murabona bariya bose bafunze b'abapolitike bahezemo imanza zabo ntizijya zicibwa cyangwa niyo zicibwa ntabwo usanga zikurikije ukuri abaturage radiyo radiyo ziriya za furashi amaradiyo za teve teni ibyo byose tubona ibiganiro byazo abaturage aho barimo kwijujuta ejo bundi perezida kagame yagiye mu mu mutara murabyibuka muri nyagatare abaturage barafite ibibazo urubuga ku buryo yananiwe kubyakira harimo n'ibyo byo guhohoterwa tuzi ko muri uriya mutara hari abaturage bari bahasanzwe bahatuye noneho baza ku ubutumwa noneho n'abavuye hanze abavuye hanze baza babwira ko ngo bo uriya mwanya wabo wakuragiramo inka abaturage bari bahasanzwe bafite ibibazo bikomeye bajya bavuga ku maradiyo tujya turirimba ku maradiyo ya inkingi ya za efudi bahamagara batabaza abaturage bafite ibibazo bikomeye by'abayobozi babahohotera ariko bakahohoterwa n'abaturanyi babo bashaka kubirukana muri ayo masambu yabo bamwe banaguze aho ugasanga leta cyangwa se abayobozi ntibabikurikirana ngo bafate ibyemezo bikwiye ibyo rero bwana stanisilasi nagira ngo ntumvishe ko yenda niba uri rurindo ukaba utabona icyo kibazo cyangwa se unakibona ukaba ufunga amaso kugira ngo utakivuga icyo umuntu yakagombye kugusaba ni uko iyo upfukiranye ikibazo nk'icyo ngicyo ukibona kiba kuri mugenzi wawe ntukivuge urabikeka kuko kiba kuri mugenzi wawe ariko iyo kikugezeho uba wifuza ko abantu bakikuvugira nkaba rero nakugira inama ko wafungura amaso ibibazo twebwe igihugu cy'u rwanda ntabwo twifuza ko gihera mu bibazo hari uwavuze kare uriya rwanda mu kwezi yavuze ngo ngo kuki bashaka ko wanga kagame nta muntu wanga kagame kagame ni umuyobozi iyo aza ayobora neza ku buryo nta myijyane iza mu gihugu nta kibazo tuba dufitanye nawe nta ahangaha nagira ngo wumvise ko iryo hohoterwa bwana serivisi rirahari ubishaka utanabishaka icyo nagusaba ko wafungura amaso yenda wifitiye ubwoba kugira ngo utabivuga ibyo nabyo ndakumva ariko rero icyo nagusaba ni kugira ngo utere intambwe uve ku bwoba uvuge akarengane ugakorerwa iruhande rwawe kuko nutakavuga ejo bundi kazaba kakugezeho ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda kuri telefone dufite na vincent vincent Vincent we Vincent
Mwiriwe neza kamerindi.
Wiriwe neza. Gabanya radio yawe ndi kwiyumva ijwi ringarukira.
Eh narigabanyije.
Ye akabazo kawe rero.
Mm, ndi hano mu mujyi wa Kigali.
Mm.
Akabazo na yango nange akabazo cyangwa se igitekerezo Mhm.
by'ukuri baravuga ngo gutuka nta gutorera mu kirundi niko bavuga Mm.
Eh, ariko iyo tugerageje tukareba cyane cyane twebwe urubyiruko kabisa turabona leta y'u rwanda hari byinshi yagezeho yego ntabwo twabaho nk'abamarayika haragera igihe nyine umuturage nawe agakosa agakosorwa ibyo ngibyo ku isi hose bibaho ariko cyane cyane nk'ibyo byegeranye nyine amerika ibivuga Ah, nkatwe tuba mu- mu byaro kenshi hatandukanye hari igihe wenda nk'umuyobozi ashobora gukosa agakorera nabi umuturage hanyuma bikagaragara ku isi hose nyine nibyo ariko ari nacyo mbwira leta y'u rwanda ko nk'umuyobozi biba byagaragayeho nk'uko nguko leta idashobora kumwihanganira nawe ashobora kubibazwa kugira ngo bitajya ku izina rya leta Mhm.
nongera mbaza akabazo umutumire ah, ku bijyanye n'abanyepolitike wenda bashobora kubuzwa uburenganzira bwabo nkatwe tuba twaravutse hanyuma ya jenoside ko twumvaga ko kera amashyaka menshi ariyo yakuruye inzangano mu gihugu kandi twebwe dushobora no kugenda tukaba tubona hakurya yacu mu gihugu haba habarurwa nk'amashyaka agera kuri mirongo ine n'atatu n'ayandi atazi bigatuma ari nabyo bikwega akajagari kenshi tukaba twagira ngo rero umutumire ah, asobanurire ku kibazo ngiye kumubaza kiva kiti ese twebwe abaturage ko tuba turi mu gihugu dukurikirana amategeko duhabwa nk'umunyapolitiki aba ashaka kwiyegereza abaturage be ko yaca bugufi akaza mu baturage twebwe akumva ibibazo byacu atiriwe atwangisha ubutegetsi ngo ahagarare hejuru Ah, muri amerika avugire ku iradiyo ngo ngewe ndatashye gutya na gutya ahubwo dushobore gufatanya niba ari izuba ryatse niba ari iki noneho dushobore ah, ku buryo ushobora kwi- kwiyumvamo wa muntu ashaka kuko avuga ati uyu muntu dushobora kuzayobora naho ubundi icyo mba mbona ni uko guhagarara ku iradiyo ukavuga ngo ndatashye meze gutya na gutya ntabwo bishoboka mu rwanda byinshi twagezeho byatuma tugira gute twongera tugasubira mu icuraburi nk'uko byari bimeze kera nk'uko twebwe tutashoboye kubibona ariko tukaba twumva aricyo kibazo icyo ashaka umutima kugira ngo ashobore kugira icyo asubizaho kandi nanahanura abo bantu nyine baba bashaka gutaha bashyiramo imbaraga zikomeye cyane ahubwo imbaraga z'igihugu ni twebwe bashobora kumva ibitekerezo byacu bakatugeza ku iterambere nk'iryo nyakubahwa kagame atugejejeho icyo tumushimira ni umutekano n'ibindi byarorera ariko icyo tumushimira cyane cyane ni umutekano murakoze yewe urakoze vincent senga we mubwire i- i- i- yavuze byinshi none nawe gira icyo umubwira rero
urakoze bwana muyobozi w'ikiganiro reka nshimire vivensa nawe kuko atanze ibitekerezo ko byiza aravuga ati twebwe nibe- nibera mu mujyi wa kigali ati kandi nkabona dufite umutekano nkabona hari byinshi twagezeho ariko hakaba hari abantu baturuka hanze bavuga ngo bazanye amashyaka abo bantu nibo banze ba- ba- batubwire noneho bare- baze bitegereze ibyo twagezeho mbere Bon, nibyo rwose ndakumva bwana viseni ubundi abo bantu uvuga bose ni abanyarwanda Iyo umuntu aramutse abivuze atabinyuze ku ruhande nta munyarwanda wagombye kubuza undi kuba mu rwanda sinzi aho umuntu ahera kugira ngo abe yabuze undi kuba mu rwanda icyo gihugu cyatubyaye twese Eh, ab'amategeko akumira bamwe yakira abandi aha niho hari n'ikibazo gikomeye cyane ibi rero bikaba bishaka kuvuga iki Bishaka- bivuga ko abo bantu batari muri icyo gihugu umunsi umwe isaha imwe bagize ikibazo cy'umutekano wabo babonaho kugira ngo bazafungwe cyangwa se bazicwe baba bavuye muri icyo gihugu bakajya hanze ariko ntibibabuza ku- ntibituma bareka kuba abanyarwanda bafite abavandimwe mu rwanda batekereza u rwanda bakunda igihugu cy'u rwanda binyuranye bya bindi bababwira ngo ni inyangarwanda n'abanzi b'u rwanda biriya bintu mukabyemeye ni- nicyo kintu rwose abanyarwanda bakwiye kwivanamo nta muntu w'umunyarwanda wanga u rwanda n'ibishoboka icyo ni kimwe icyo nshaka kuvuga rero ku buki ibi kagame hari ibyo yatugejejeho ntabwo byanze ibyo rwose nabyo nta muntu wavuga ngo amaze imyaka makumyabiri n'itatu nta kintu yakoze ibyo ntabwo bishoboka ariko noneho hari bimwe byagezweho ariko hari ibitaragezweho ibyo bitagezweho mu bihugu bya- bigenderamo demo- bifite demokarasi bareka abantu noneho bagasa nk'aho bagira gute bapiganwa kugeza ku bintu abaturage babo abantu bapiganwa ni abahe abantu ni- ni bya bindi bahoze uvuga uti habaye amashyaka menshi igihe kimwe utari ko noneho amashyaka aza kuzana akaduruvayo ibyo byiterwa n'ukuntu abantu bayobora ubu ngubu bemeye ko amashyaka aza mu gihugu abaturage bakumva icyo abo ba- bagize ayo mashyaka abayoboye amashyaka bababwira bakabura ibyo bashaka kubagezaho bakareka bakaba nk'ikintu cyitwa ipiganwa mu byerekeye ibitekerezo umuntu akavuga ati nzabubakira amashuri nzajya gutya mfite umugambi umeze gutya bakamuha ubugari akabivuga nubwo hatoyikiye noneho mwakwitoramo kugira ngo muvuge ngo murabwirwa gusa ngo muri muri efuperi imwe efuperi ntabwo ushobora kuba ishyaka rimwe ngo uyobore igihugu imyaka mirongo ingahe ni- rigeraho rikananirwa n'iyo twavu- tu- twavuga ko wenda ryanananiwe ariko rikaba rigahora uko imyaka ishaje igenda rinanirwa iyo umuntu ananiwe baramuruhura bagomba kumva ko hari abandi bafite ibitekerezo nta muntu wavukanye imbuto yo gutegeka igihugu nta muntu wavukanye ibitekerezo byawe wenyine abantu bagomba kugabanya ibitekerezo bakabijyaho impaka iki kintu cyo kujyaho impaka kirakenewe cyane ku buryo iyo bavuze ayo mashyaka menshi iyo agiye gukora akorera abantu kujya impaka umwe yavuga ati ngewe nzakora iki ngiki undi akamubwira ati ntabwo uzagikora kuko nugikora kizagira in- ingaruka imeze kuri iyi aho rero havamo ibitekerezo binyuranye niba usanga amashyaka menshi agiye akamara abaturage kurusha uko abazana mu nzangano ibyo by'inzangano uko imyaka igenda ishira mu by'ukuri abanyarwanda bari kwira kubirenga kuko ibintu byo kwireba mu bwoko bwa butututsi icyo kintu kigomba kuvaho bakamenya ko abanyarwanda bagomba gukorera hamwe aho niho abayobozi b'amashyaka ubwonko baturuka hanze baturuka hanze kuko nyine bari ubu ngubu mubareke baze imbere mu gihugu muganire muri mu gihugu mubaze ibibazo muri mu gihugu mubaze ibibazo nk'ubu turebana mfite uko mbyumva ufite uko ubyumva tujye impaka aho niba ariho dushaka kugera bwana perezida ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda icyegeranyo cya leta zunze ubumwe za amerika ku burenganzira bwa muntu umutumira wa- umutumirwa wacu ni umusesenguzi emmanuel senga aba muri leta zunze ubumwe za amerika kuri facebook nimbona prote yanditse ati akari mu mpene niko kari niko kari mu ntama no mu rwanda mana tabara afurika gusa n'ibyo by'abazungu twabirambiwe ni ukuturyanisha gusa hanyuma hakizimana teofila nawe akandika ati abazungu ntibakunda iterambere ry'abirabura duhamagare benjamin benjamin
Mbere neza kamirinde wiriwe wiriwe akabazo kawe Mm, a- akabazo kanjye eh, ahari ndavuga utuntu hatuye Mm, akambere mperaho eh, ibyo koko bivugwa muri icyo cyegeranyo ndi i kigali mu rwanda mm, ndizera ko wenda bitaza kongeraho ikibazo na gito kuko ndabivuga ariko ni nako nteye ntabwo ngira ubwoba bwo kugerwaho ikibazo icyo ari cyo cyose ariko nanjye mperutse kuba ndi i kigali hano mu murwa mukuru nyarugenge ngiye gukoresha imashini kompiyuta hari amategeko abaho mu rwanda ariko ugasanga ni amategeko adutwara mu buryo umuntu adashobora gusobanura mu buryo budasobanutse rwose ko ugasanga nyine ngiye gukoresha kompiyuta bazayintwara ngo iyo kompiyuta yibwe kuko bayisanze ahantu hamwe wenda bakeka ko hagurishirizwa yibwe ariko byarantangaje kubona umuntu njye navuye iwanjye mfite kompiyuta yanjye niguriye mfite ikibazo kigaragara hanyuma umuntu akambwira ngo ninyishyire ku mugongo icyanangaje ni uko nayigejeje no ku biro bya polisi ariho banjyanye bakambwira yuko ubwo birangiye ngomba kuzashaka fagitire ibaze nawe umuntu akoresheje fagitire ya kompiyuta umaranye imyaka itanu biragoye rwose ko wabika kompiyuta wabika fagitire ya kompiyuta utari umucuruzi ushobora no kwishyira ahantu ukahibagirwa ntabwo ari ngombwa ntabwo uba uzishyura imisoro y'ikintu waguze Eh, Hanyuma ako ni iyo kompiyuta- akarengane kamwe kabaho ariko katagira uko kavugwa iyo kompiyuta ntabwo wa- Hanyuma- ntabwo bayigushubije
pardon iyo mudasobwa ntabwo bayigushubije
Na- ntabwo bayisubije wenda na n'ubu ndacyakurikirana simbizi nizere ko bitazangiraho ikibazo hanyuma ariko hagati aho ngaho icyo ni ikintu benjamin cyantangaje.
benjamin iyo iyo mudasobwa Hanyuma?
yawe niba batarayigushubije kandi wayifatiye aho yari yi- uvuga yari yibiwe ukayijyana muri polisi kugira ngo bayigusubize uwo muntu baramuretse aragenda ntabwo yari yahibiwe wenda banyumvishije nabi kamirindi navugaga ko nagiye kuyikoresha ngewe eh hanyuma bansanga aho nagiye kuyikoresha ni ahantu hari abatekinisiye hazwi hakorerwa amakompiyuta baza bayikeka yuko yibwe nta kimenyetso na kimwe gihari barambwira bati ishyire mu mugongo tugende nyigezayo Eh, mbabwira yuko naje kuyikoresha ariko bayimbaza ni ukuri nta kintu cyerekana yuko yibwe ndaje kuyikora ku ikompiyuta ni iyanjye bwite ntawe uyirega naje kuyikoresha ariko birangira gutyo nyine bambwiye ko ngomba kwigendera niba ari umutungo bwite wa leta sinabimenye ariko nabonye ko ari akarengane gashingiye ku mategeko y'iyi hanyuma Ni- ba- ni- bayi- ni- yagumye ni- muri polisi se yagumye muri polisi iyo mudasobwa
yagumyeyo rwose na n'ubu ntiravayo ndacyabikurikirana kandi nta cyaha na kimwe nta muntu uyishinja bayigejejeyo basanga nta nta nyirayo uhari nta uyibaza Mm, Bon, icyo ni kimwe icyo ni kimwe nashakaga kuvuga cyerekana uburyo akarengane ko kariho mu by'ukuri eh komeza hanyuma ikindi nashaka kuvuga eh, hari ahantu ndewe nigira ibintu bijyanye n'amashanyarazi ni umuntu umwe wiyemeje mu mudugudu w'iwacu yiyemeza kujya yigisha abantu bakiri bato amashanyarazi Ah, ndewe nagiye kwiga kubera yuko ndafite ibindi nkora ariko ntabwo akwiye kuba amufite kuko ndi umulisansiye mu mwuga runaka ariko numvise umuntu utanze ofe yo kwigisha amashanyarazi numva ni umwuga mwiza ariko ugerutse ku ntangazo aherutse kuza eh, yatubwiye ko abayobozi bari buze gusura ishuri ryacu nk'abasore bigira mu mu mudugudu hanyuma haza umuntu uje gusura w'umuyobozi ariko byarantangaje kubona umuntu w'umuyobozi ataje gukora kampani ya fpr nawe urabona igihe kiza kugira ngo amatora abe na- ntabwo nzi neza niba koko eh, i- igihugu kiri muri ubwo buryo bwo kuba umuntu eh, leta irahari turayikunda cyane ngewe nubwo navuga ibyo byose buriya perezida nge ni umucikacumu nshimira cyane kuko yatoropoye icumu w'umugani ariko nta nta nubwo mba mbari tugomba kuba mu murongo umwe w'ibyo fpr yemera ngo abe ari byo tugenderamo twese akarengane karahari nabaza ngo mutumire iyo raporo ya amerika n'ibiki byose hari icyo byenda gufasha abanyarwanda bo hasi cyangwa ni ibi nyine ya magambo y'abanyapolitike n'ibiki byose bivugwa ariko bikarangirira aho ngaho ye murakoze ariko ndizeye ko igitekerezo cyanjye bwite kitangiraho ingaruka izo ari zo zose
Vincent eh, eh, nako Benjamin pardon Benjamin ndagushimiye hanyuma n- reka tuzakomeza nimero yawe abamfasha barayishyingura neza tuzakomeza Yego.
tugirane ikiganiro kuko numva ufite ubwoba nta kindi twagufasha usibye gu- gusa kumenya ko uri amahoro tuzagerageza kujya rwose tuzagerageza kumenya ko rwose uri murakoze, amahoro buri gihe igitekerezo cyanjye ngitanze nabitekereje ariko ntabwo ari ikibazo cyo kurwanya leta yo ndayikunda cyane ni leta nziza kurusha izindi zose nzi Eh, uretse ko nkanjye nk'uko mbitekereza ntekereza yuko eh, leta uko yaba nziza kose ntabwo ishobora kumara ibinyejana mirongo itanu Eh, n'abana tuzabyara bazaza bakeneye izindi leta nziza kurushaho ni byiza yuko umuntu yatanga igitekerezo cyiwe gituma na leta iriho yumva yuko hari aho ikwiye kugenza neza kugira ngo n'abo tuzabyara nabo bakomeze kubaho neza ye Benjamin urakoze cyane
murakoze namwe
senga arabaza ati bene izi raporo za amerika hari icyo zimariye abanyarwanda batoya
yego ndabu- ndabu- ndamwumvise umugabo benjamin kandi amushimiye ko avuze mu by'ukuri ukuri iyo akarengane kari hariya ubwo niba abivuze nuko n'abandi bagafite hari abantu benshi bagafite bitavuga ko ari akarengane gusa ariko ibyo ari byo byose urumva ko kahari bikaba bisubije wa mugenzi wayo ndakeka w'ururimbo niba ntibeshya bavuga ko ibintu byose bi- bigenda barabara ubwo aya- yumvise mugenzi we baturanye uba mu rwanda icyo ni kimwe icya kabiri akaba ariko ku kibazo cye arayibaza ati kiriya cyegeranyo mu by'ukuri hari hari akamaro kigira abanyarwanda Bo, reka twumvikane iki cyegeranyo gikorwa hakurikiwe ibirimo kubera mu gihugu ni ukuvuga ko biba bikorwa bikorwa n'ubutegetsi noneho bikorerwa abaturage ariko nta muntu ubivuga noneho amerika cyangwa se yenda nk'inka iriya human rights watch ibyo ari byo byose bikora bikora uko byegeranye byerekeye uburenganzira bw'ikiremwamuntu bikabikurikirana bigashyiramo amafaranga bigashyiraho abakozi bagakusanya ibi- ibyegeranyo byose bikageza aho bigomba kugera aha ngaha dufata uru- tugume kuri uki- kuri urugero rwa minisiteri y'ububanyi n'am- n'amahanga ya amerika hari ukuntu iyi minisiteri igomba kubivuga na leta y'u rwanda ntabwo ari ibintu basohora bayitunguye bagomba kuyigezaho iki cyegeranyo nyine leta y'u rwanda igasa nkaho ikireguraho bishaka kuvuga iki bishaka kuvuga ko igitanga ibisobanuro bakurikije ibibazo byagiye bibonwa noneho leta y'u rwanda ikabitangaho ibisobanuro Bi- tuvuge bisa nkaho akama- ari akamaza gatoya kabaye hagati ya leta y'amerika na leta y'u rwanda kuko kimwe kiba ki- gisa nkaho kirega kiti ukora gutya ubikora nabi ikindi kikisobanura kiti ntabwo mbikora nabi mbikora neza bigatanga ingero ariko noneho nyuma bigira izindi nkurikizi aha niho hakomeye inkurikizi bigira nigeze kubivugaho ni uko uko igihugu cyerekana ko gitunganya uburenganzira bwa kiremwamuntu ni muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga y'amerika babishingiraho kugira ngo bagene inkunga batera icyo gihugu ibihugu byacu murabizi ibihugu byacu u rwanda n'ibindi bihugu byo muri afurika muzi ko ingengo z'imari zabyo kenshi zuzuzwa n'izo nkunga zituruka hanze kandi ibyo ngibyo bigakorwa ku neza y'abaturarwanda birumvikana iyo igihugu cy'u rwanda kibonye nk'izo nkunga natwe tuba twishimye tuvuga tuti nibura biragira intoki nziza ku banyarwanda amashuri arubakwa amavuriro arubakwa abakozi barahembwa mbese ibintu biragenda bijya mu buryo nta muntu udakeneye inkunga na amerika iraguza ari igihangange ibyo rero ikintu nashaka nari maze kukubwira ko bigira ingaruka mu kugabanura iyo nkunga birumvikana ko bigira noneho ingaruka ku muturage wa muturage yaba agomba kuza igafasha iyo itaje ngo imufashe urumva ikiba kibaye bikaba rero twebwe twifuza ko uburenganzira bw'ikiremwamuntu bareba ukuntu bujyanje bakabutunganya neza ntibazabone za nkunga kandi bashobora kuzibona batavunitse ahangaha niba hari ikibazo mu by'ukuri bwana bejana ndatekereza ko yenda aho ngaho twumvikana mvuge mu ijambo rimwe ko iki cyegeranyo kigira ingaruka ku nkunga iki gihugu kigomba kugura ibihugu byo muri afurika ndetse bigira n'iyindi ngaruka ku byerekeye gushyigikira icyo gihugu mu ruhando mpuzamahanga tuvuge ko habaye nk'ikintu u rwanda rurimo kwaka iyo u rwanda rutarimo kuzuza izi nshingano zerekeye uburenganzira bw'ikiremwamuntu birarusha amerika cyane cyangwa se ibindi bihugu byateye imbere mu majyambere kugira ngo icyo gihugu iyo bibona ari igihugu kijandika mu bintu byo kwica uburenganzira bw'ikiremwamuntu
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda icyegeranyo cya leta zunze ubumwe za amerika ku burenganzira bwa muntu mu rwanda turaganira n'umutumire umutumirwa w'umusesenguzi emmanuel senga nanone kuri ibi by'iyi raporo hari uwitwa nkunzimana jean norbert aravuga ati dusabe ibihugu byacu kubavanura n'iyo myitwarire mibi nicyo gituma abatwara batinya kuva ku butegetsi kuri telefone dufite fernando fernando wiriwe neza akabazo kawe
akabazo kanjye kenda gusa n'aka benjamin ariko nashakamo umuco neza reka mubaze ibyo byegeranyo si ibya mbere icyegeranyo n'icyo ngicyo gisohoka barabisohoye kuri korea y'amajyaruguru kuri congo kinshasa ku burundi mugabo ibintu byagumye bya bindi nyine bya bindi nyine nta cyahindutse kinini nagira mbaze rero mutumirwa amwe nk'urugero ko igihugu coba cara harabayeho impakiti apure yuko amerika imaze gusohora ico cegeranyo ikindi kibazo
ariko sibyo ntabwo yari yabivuze ingaruka ingaruka yari yazivuze ikindi ikindi iki cyegeranyo kimaze ibyumweru bibiri gisohotse nk'urugero rw'igihugu hoba harabaye nk'ingaruka ico cegeranyo carasohotse kuko ibyo byegeranyo byarasohotse mu bihugu byinshi niwe namba urugero kuko ibihugu byinshi nk'ibyo birasohoka bimwe bya loni cyangwa ibya amerika nk'uko nyine mugabo ntibihebye ngo bigire impakiti namba urugero rwa hamwe murakoze ye urakoze nawe fernando reka ahita agusubiza
bora fernando arakoze aravuga ati namba urugero rwaho ibyegeranyo nk'ibyo ngibyo bigira akamaro sinzi ngiye kuvugurura kugira ngo ubone ukuntu akamaro kaboneka kuko binyura mu bintu byinshi iyo ibyegeranyo nk'ibi ngibi bitanzwe n'ubwo leta na ba ikabyireguraho rimwe na rimwe hari igihe ihindura imikorere iyindi mikorere iki ni ikintu cyiza abantu baba bifuza ko mu by'ukuri nta n'umwe wifuza ko ngo abantu gutesura baba bihinduka buri gihe tuba twifuza ko leta yikosora igakora ku bintu byagiye neza abaturage icyo ni kimwe icyo gihe iyo bibaye abategetsi bakikosora bya bindi abayaga bigahinduka bikajya mu buryo bwiza ngicyo igihe ni navuga ko ari benefisi ya mbere ni ukuvuga ni ikintu kiba gitegerejwe cya mbere ariko iyo byanze iyo byanze noneho icyo gihe leta zunze ubumwe za amerika kimwe n'ibindi bihugu ntabwo ari yonyine kubera bene ibi byegeranyo n'iyindi miryango bifasha noneho abaturage ku buryo bahindura ubutegetsi niba ubutegetsi bunangiye bukaba bati ntabwo dushobora kuva kuri iyi mikorere yacu dufite icyo gihe bafasha abaturage kuba babona ubutegetsi noneho bukora ku buryo budakingiza uburenganzira bw'ikiremwamuntu niyo usanga rero bashobora kubikoresha ku ngufu bakavana umutunzi ku ngufu bashobora kubikoresha ku mayeri cyangwa se bakabikoresha ndetse eh, ku buryo bwa kidemokarasi ba- bashyira mu- bakora ku buryo haba nk'ibintu by'amatora ibyo byose afite uburyo babikora bigahinduka bikava kuri kwa gukinyuza uburenganzira bw'ikiremwamuntu bigana noneho ku buryo bakibungabunga bakagikorera icyo kigomba gukorerwa ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda hari umwe mu bafashe ijambo kuri telefone wavuze yuko iyo bigaragaye ko hari umutegetsi wakoze nabi arahanwa n'iyi raporo irabivuga yuko guverinoma y'u rwanda hari aho yagiye ijyana mu nkiko cyangwa se igahana abategetsi bakoze ibibi mu cyongereza baravuga to prosecute or punish officials who committed abuses no mu nzego bwite zishinzwe umutekano ariko bakavuga bati nyamara kudahana abasivili cyangwa se abantu bari mu nzego z'ubutegetsi ni ikibazo aha ngaha wahasobanura gute senga
urakoze bwana kamende kuzana icyo kibazo Eh, ni- bikunze kugaragara ko muri kiriya gihugu cyacu cy'u rwanda usanga abantu bagiye bityo bagakora ibyaha dufate nk'urugero rufatika umuntu agapfa umuntu agapfa ingero ni nyinshi n'umwana kuriya rwa rwigara sinaporo ejo bundi batubwiye ko sinaporo rwigara yagonze n'imodoka tubyemere gutyo yagonzwe n'ikamyo noneho eh, umushoferi umugonze ntamubona bakabwira ngo yahamutse ngo yagiye kubera ko muri icyo gihe abapolisi niko bavuze bakavuga ngo yahamutse ngo ya- bagiye kwihisha Ne. arihisha azageza igihe ki kuko ba nyiri umuntu bakeneye kubona umuntu wagunze umuntu wabo icyo ni ikintu cyumvikana ki- cy'ifatizo cy'ibanze noneho icyo kintu kibaye uwo muntu baba bamufungiye kuko batamenyekanye ntamwemera ko bamufunze kuko ntawe nta kintu kibigaragaza ugasanga noneho ikiba- icyaha cyarakozwe imbonankubone abantu bose barakizi n'icyaha kigaragara gikomeye bishe umucuruzi wari ufitiye akamaro igihugu ariko noneho uwamwishe ntagaragajwe ibyo bintu bikamara umwaka umwe imyaka ibiri imyaka icumi imyaka makumyabiri abantu wavuga ko hari eh, hari ikintu cyerekeye u rwanda gihari cyangwa se ikindi bagafata abantu bato bakaba aribo bahanwa ariko batazamutse ngo bagere kuri abandi bateguye iki gikorwa kuko hari aho bigaragara ko biriya bikorwa byo kwicara n'icyari gihe biba bi- byateganyijwe na leta cyangwa se n'inzego za leta bagafata nk'umuntu wabikoze mutoya eh, ntibigire bemera ko urwo rubanza rwo ngo rugaragare barebe aho byageze eh, aho byaturutse mbese icyo gihe rero baba bahari aho ni mutoya ariko nyiri ugutegura biriya bintu uzanabitegura n'ikindi gihe ntabwo wabonye niwe bagomba guhanwa kugira ngo nibura abantu bizere ko icyo cyaha gis- gisa nk'aho kigiye ku ruhande ndatekereza ko nawe ngereyeho ngarukiye aho ngaho ye hanyuma tu kugira ngo dusoze n'ubundi wari ubikomojeho gatoya ko inzego z'umutekano bamwe mu bazikorera niko icyegeranyo kivuga ntabwo ari twebwe tubivuga ni icyegeranyo ababyanditse nibo babyivugira ni leta zunze ubumwe za amerika ko mu nzego z'umutekano harimo abantu bagira uruhare mu guhonyora uburenganzira bwa muntu hari akantu k'ingero yego ubikomojeho ariko hari hari ukundi hari utwo warenzaho twanzura iki kiganiro
urakoze Eh, iyo iki kintu kivuga inzego z'umutekano inzego z'umutekano turazizi muri kiriya gihugu haba harimo polisi harimo inzego z'iperereza ari iza gisirikari ari n'iza gisivili harimo izindi nzego zimanuka zikagera ku baturage mu buryo mubona ziriya bita za daso izo nzego zose iyo urebye kenshi na kenshi zihutaza abaturage tujye twumva amaraporo tujye twumva amaradiyo tujye twumva aho za gaso zagiye zakubise abantu aho zaburira abazungu zagiye kwikorera turiya- kariya kazi kari kabatunze aho bagiye bagasenya amazu ngo ntafite ibyangombwa kandi amaze imyaka barayubatse abayobozi b'ibanze b'imidugudu bareba ibyo byose biba bigaragara uwa- uri- uzamuye ikibazo inzego z'umutekano zika- zikaba zimutambikana zikamufunga eh, bamwe bakabakubita ba- hari ingero ziba z'abantu bakubi- bakubiswe benshi cyane ubu eh, ingero zo zirahari nyinshi nyinshi ariko ntekereza ko atari cyo cyagombye kuba ikibazo kuko bi- bi- bi- byarabaye birimo kuba ikibazo twagombye kuba tugana tureba ni uko ibintu byahinduka ndabwira ukuri ari abagabo turimo kuganira ari n'abanyamakuru tugeze mu gihe u rwanda rwagombye kureba imbere muri ibi bintu by'ubudodo byo kwangana byo kwicara byo kugira gute ahantu ho twifuza senga twifuza.
emmanuel ndagushimiye cyane rwose uyu mwanya waduhaye n'abateze amatwi ijwi rya amerika mwese uko mungana ndabashimiye abo tutashoboye guha ijambo nakagaruka murakarama